my correct people, if you see the kind promise when only of a promise queen naomi say all these things when e happen before say lie laye say no go he cannot e say time of ignorance he don't pass say because he his mission of getting to all these women He said there is something purpose say people they ask say why they marry all these women e say even though he come and come to say na ifa na he talk say make him marry them. He say he know the reason why because if he can't deal with e deal with the queen the mother of the son he said, then no one will come begin to disturb am you can't go dey jealous They do different kind of things you understand because many people all of them they cry they come out say all of them they they very busy very busy When be say di busy eh, when wen be say di king not even get their time at all in a romantic dis i don't hear Eh, what wetin eh, this person talk? runke talk say eh, oba they marry plenty wife say they go even marry forty-five. as if to say na young person when they young oba na him say supposed to marry forty wife them. say all of them they marry plenty wife una they hear me so una they feel me so as i see dis gist they go now say Ooni of say why he come out according to wetin we dey hear why he come out come address that is why he come dey call people make all those uh, chief when they go meet Queen Naomi he say why he call them he say ah uh, that guy wey he say no be say Queen Naomi he wan leave Queen Naomi say make Queen Naomi no marry he say yeah good and fine nobody is perfect e know say e don make your own mistake you understand according to wetin we hear He say e don make your own mistake and everybody nobody is above mistake everybody sef don make mistake queen ami sef don make mistake you understand When be say e don say people don't even understand but dem go just dey tok say many times dey he don tell queen ami say abeg dey come back He don ask her many questions please come back let's settle this thing you understand e say but queen me." be like say e dey fear na fear na im make queen me." according to wait the gist when we hear say na fear na im make queen me." no gree lis ten to Ooni of so why you go say make he go back He go come go back only he go come go there at that time queen naomi never civilize e never civilize like this open eye even see things because right now queen army nobody fit because now here for the interview when hin talk. e say if now now na hin take marry oni of ife nobody hin mama no go even follow am she go face them. you understand she go face them. anybody wen come all those end time olori dem not go there. dem not go marry to the king today even though the king wan marry join it go be old It go be uh, e go be how will i say it e no go be old pipo e go be young pipo shebi na dey feel me e go be young pipo because e no go be old pipo wey be say wen dem even come dem come destroy her marriage to kabiyesi then now at the end of the day dem dey the same pipo dem dey the same palace shebi na dey feel me and the same pipo still dey the same palace wen dem now come marry kabiyesi as dem don marry kabiyesi finish okay what wetin gonna be their gain as dem marry kabiyesi finish nothing be their gain na you understand nothing is in their game my correct people so as we see this one so as we see the gist so now we say now we go we go torchlight the gist when we see for here make we come tell now how far the whole thing wey we dey do o the gist wey we dey gist o something about queen naomi as Ooni of Ife take stop we no wan make queen naomi marry uh, the marry from that uh, Oba Frederick as Ooni of Ife because Ooni of Ife say he's very very barbaric because he with the man get dey get issue so as he with him wife whether he not suppose to come he go come e go come um, how will i say e go make dem settle yes settlement whether e not suppose to settle dem you understand whether e not suppose to settle dem at the end of the day instead of am to settle dem e come according to wetin dey hear say e come wan organize the son na make Ooni of Ife you know say <laughs> our Kabiyesi eh e dey very very sharp as he dey do as he do that thing eh di tin come open shebi una dey get me di tin come open so and kabiyesi don know say queen naomi no be ordinary say na real woman of god because as queen naomi don see those women men una no forget e don pray e don tell dem say na so woman go dey plenty e go dey plenty for palace na wetin e talk na at the end of the day what wetin happen I saw women dey plenty now for palace they go so my correct people now we con hear another gist say Gavi, is caviarcy don pet kunami Because of those petty, when e don't pet them, e don't plan a trip vacation trip for this august so may they go vacation with will make una get where to america united states of america Now they for they go their vacation That thing con enter that dey come enter all those oloris eye because come let me tell you something you know say they try by all means but they say queen naomi no they do this thing again no they come out dey really try say make dem make dem no talk about queen again Not even they pack pipo nothing wey they don't do all those olori They pack people when they comment They buy them recharge card They comment everywhere They cause bloggers everywhere so now the handwork of all those oloris now that they do they say all of them, all of them get people when they comment ashley and all anywhere they talk tok about queen naomi dem come come dey write they insult them. welcome to boss secondance tv today is your first time of coming across my channel Don't forget to subscribe hit on your notification bell so that anytime we upload video you'll be the first to be notified so maritonit god go bless you Now they talk about royal home nigeria celebrities I beg follow me for my facebook page and make you love am love my page like the page share the page leave better comment guys I beg no they leave negative comment that's why i tell I tell they talk o oh. that's why they talk i no fit come become i no fit they make pepper pepper i'm too big for that i no be small Hmm. i no be market woman if you can see that i am not i'm a very gentle person i am not a mancoid I'm not I'm not a violent person i dey do my things yes only of if I cannot arrest me because people say i ah, let only of Ife arrest see i don't live in Nigeria i live in abroad even if i live in abroad i did not insult our Kabiyesi so i dey talk about them. so the more we talk about them the more they are popular that is what they even want so we don't bully i don't bully on my channel anybody that write bully comment i always remove it i will hide your this comment or i delete it that is what i do so the best you don't write